Sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixataa Gijimaata galgal sa'aatii lamaa hodha akka sa'aatii sadiitti meetira baandii kudhanii sagalii digdamii tokkoo fi digdamii shan irratti Waashintan DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan maantan jalqabna. Arguyyaan kamisaa eebilii kudhanii sadii barii kum lamaaf kudhanii torbaatti qophii vii'oo'ee afaan Oromootiin raadiyoonii fi televezyiinii Naayil Saatirraa Waashintan DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisuu antuu jubee horaa tattamoltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu ragaan obbo Baqqalaa faarratti dhiyaate har'as afaan federaalaatti hiikamee mana murtiif hin dhiyaatin hafe.
Bakka bu'aan waldaa Awurooppaa damee mirga namaa torbaan dabre keessa Itoophiyaa dhufeetiin miilooti isaa waliin bulchoota Itoophiyaatiif paartilee mormituutiin wal dubbatanii maayikalaawwii daawwatan. Tuttuun waan argamnu keessaa tokko oduullee oduu addunyaallee hin qabna tujube.
Obbo Baqqalaa Garbaaf obbo Bayyanaa Ruudaa irratti ragaa sagalee fakkiin waraabame abbaan alangaa dhiyeeffate koorporeeshiniin biroodkaastingii kan Itoophiyaa har'as afaan federaalaatti hiikee hin dhiyeessin hafe. Koorporeeshiniin kun ragaa kan afaan federaalaatti jijjiiree dhiyeessuuf gaazexeessota ga'umsa qaban dhabne jechuunis manni murtii ibsa kana. ibsa kana fudhatama dhabsiisuun beellama kabiraa kennuun akka qopheessee dhiyeessuuf ajajee jira abukaatoonis yaada kennaniin ragaa kana dhiyeessuun kanneen ammaan dura dhiyaataniin murtiin akka kennamu gaafatan obbo baqqalaa garbaa gama isaaniin dhimmi kun hagam lafarra harkifamaa akka jiru hunduu beekaa ebc'n qaama sadaffaa ta'uun dhimmi keenya lafarra harkisaa jira jedhan kan qabsaa jirruuf qabsaa turres akkaataa hojii akkasii irratti eega jedhanii booda ammaan booda dirqisiifamee yoo ta'e malee mana murtii duratti hin dhiyaadhu jedhanii jiru abukaatoo obbo baqqalaafaa akka ta'an obbo abdul jabbaar huseeniif har'a mana murtiitti akka hin dhiyaanne dubbatanii hin deemne waan akka hin deemne waan ibsaniif kan achitti argamanii turan obbo wandimuu ibsaa deemsa mana murtii irratti jaallanneen gaafattee turte.
gaafatamaan eetiifiidha waan kanaan dura ajaja mana murtee kabajjee dhiyeessuu dideef akka qaamaan dhiyaatee ibsu ajaja kenname irratti hundeeffame ajaja mana murtee odoon raawwatin cal jedhee namoota ogeessa seeraa kan itiyoophiyaa broadcast corporation keessa hojjetan namoota lama qabatame mataa ofiitii dhufe ajajni kennamee hiikkaallee naa dhufu isinillee koottaa jedhaniini kanama raawwachuu diddee'ee manni murtee baay'eetti dallanee booda irratti ammaan booda irratti sababa tokko sababa tokko uumin irratti tokkoffaa itti gaafatamummaa akka Itoophiyaa Broadcast Corporation odoon ta'in itti gaafatamumu mataa keetiitiin ajaja mana murtee kan kanaan dura kennamellee kan kabajjuu didde gatii keessa galchitee kan ammaallee galchitee haga ji'a kana kudhanii saddeetiititti biidiin kun gara afaan federaalawaa afaan amaariffaatitti hiikamee akka galii rejistiraaritti nuti immoo abukaattotiin guyyaa kudha saddeessan isa mana reejistiraraa gale kana fudhannee odoo guyyaan beellamaa jechuun caansaa torba guyyaan kun guyyaa murteen kennamu jala murtee hojjechaa waan jirruuf odoo biyyinii kana hojjannee raawwanne isinillee yaada qabdan abukaattotiin galchaa jedhanii waliigalatti gaa inni xumuraa jala murteen dubbifamu torbatti jechuudha.
pireezidaantiin siiriyaa bashaar alaasaad gabaasaaleen haleellaa meeshaa keemikaalaa torban darbe irratti dhiyaataa jiraatus mataa jabaachuudhaan himannaan sun guutummaa guututti kan akkumaan uumamee dubbatamee jedhan afp waliin gaaffiif deebii geggeessaniin asaad akka jedhanitti waraanni siiriyaa meeshaa isaa keemikaalaa mara dabarsee kenneera jedhan kan nu ajaa'ibe keessumaa yuunaayitid isteets shororkeessota waliin waliigaluu isheeti yuunaayitid isteets haleellaa misaa'ilaa torban darbe maadhee qilleensaa. shirtiyaa madda meeshaa keemikaalaati jedhamee amanamu misaa'ilaan haleeltee jirti ameerikaan akka jettutti waraana siiriyaatu siiviilota koonyaa idilib keessa irratti haleellaa keemikaalaa raawwachuudhaan dubartootaaf ijoollee dabalatee namoota hedduu galaafate jalqaba torban kanaa golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota gabaasa baaseen siiriyaan meeshaa keemikaalaa uggurametti fayyadamuun addunyaaf balaadha jedhee jira raashaaf siiriyaan eenyu meeshaa keemikaalaa sana uummata siiriyaa irratti raawwateef itti gaafatama isa jedhu waliin dha'uu yaaduu isaaniif qeeqee jira raashaan kaleessa wixnee gola nagaa eegumsaa kan abbaa irree bashaar al asaadiin haleellaa keemikaalaa sanaaf balaaleffatu sagalee viitoon kuffistee jirti wixineen sun haleellaa sana balaaleffachuudhaan hawaasi addunyaa qorannaa akka geggeessu gaafata tokkummaa mootummootaatti jila ittaanaa raashaa akka ta'an vilaadimiir savarkoof wixinee sana fudhatama dhabsiisuudhaan qorannaan walabaa ta'e utuu geggeessamin gam tokkotti balleessaa mure jedhan hariiroon yuunaayitid isteetsiif raashaa fooyya'uusaa ilaalchisee. hariiroon kun raashaa fi irra deebi'aa hariiroon yuunaayitid isteetsiif raashaa gidduu jiru fooyya'uuf dhiisuusaa himuuf yeroonsaa amma mitii jedhan jedha kremlin kun kan dhagahame pireezidaant vilaadimiir puutiniif ministeera dhimma alaa raashaa sargee laavroof ministeera haajaa alaa ameerikaa reks tiilerson waliin marii sa'aatileef erga geggeessanii booda dubbiimaan puutiin dimitrii peeskoof akka jedhanitti haalli marri mooskoo keessatti geggeessame hanga tokko gaariidha. biyyoonni niwukileera hidhatan addunyaa guddoonni lamaan furmaata barbaachuuf jecha marii geggeessuu isaanii calaqqisaa jedhan garuu puutiin hariiroo isaanii boodanaa maaliif danqaa akka qabaate waashingtaniif gaaffii akka dhiyeessanillee dimitiriin dubbataniiru keessumaa falmii waa'ee meeshaa niwukileeraa siiriyaan fayyadamteef haleellaa misaayilaa pireezidaant tiraamp ajajarratti booda hariiroon sun maaliif akka danqamellee gaafachuuf jiru jedhan tiraamp har'a. ergaa tiwutarii irratti maxxansaniin ameerikaaf raashaa gidduu haalli jiru gaarii ta'aa jechuudhaan abdachuu isaanii beeksisan puutin immoo gaaffiif deebii televiziyoona biyya isaaniif kaleessa kennaniin erga tiraamp baatii sadii dura aangoo qabatanis hariiroon biyyoota lamaanii gada deemaa deeme jedhan. manni murtii dhimma mirga namaa awurooppaa haleellaa bara 2004 gareen leellistoota islaamummaa mana barnootaa tokko irratti raawwatan dursee balaa ga'uu malu hanqisuu hin dandeenye tarkaanfiin humnootii nageenyaan eegsisanis ajjeechaa kanneen iggitamaniif gumaacheeraa jechuun himate fulbaana tokko bara 2004 qabee guyyoota sadiif uggurrii fixiinsi mana barnootaa beeslaan magaalaa riippaabilikii oseetiyaa kaabaa irratti raawwate ijoollee dhibba tokkoof saddeettamii ja'a dabalate kanneen dhibba dhibba sadiif soddomaa ol galaafate gareen lammiiwwan raashaa mootummaan kanneen miidhaan irra ga'e irraa balaa durumaan beekamaa ta'e irraa oolchuu hin dandeenye jechuun himannaa dhi'eeffatan gareen mirga namaa sunis kanneen himannaa dhi'eessan deggeruudhaan aangawoonni haleellaa karoorfame sana ilaalchisee odeeffannoo ga'aa qabu turan garuu mana barnootaa sanaaf eegumsa hin cimsinee jedhee jira manni murtichaatti dabaluudhaan kanneen qorannaa geggeessan attamiin ajjeechaan sun akka raawwatame sirriitti hin qoranne humna lubbuu galaafate kan aangawoonni fayyadaman ilaalchises qorannaa ga'aan geggeessinee jechuun qeeqan dubbiimaan pireezidantummaa raashaa dimitrii peeskoof himannaa sana haaluudhaan raashaan ofii sheefuu haleellaa shororkeessotaaf saaxilamti jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhan manni barnootaa sun jalqaba waggaa barnootaatti gareelee islaamummaa checheeniif ingushiin weerarame. hoogganaan kooriyaa kaabaa kiim joong uun muddamni biyya isaaniif yuunaayitid isteetsi gidduu hammaataa ennaa adeeme kanatti bilisa dheeraa piyong keessatti ijaaramuuf jiru. eebbisanii bananiiru kiim sirna uummanni kuma dhibba tokko ol irratti argame ituu hin hirmaatiin dura pirojektii jalqabamu kana eebbisanii ennaa banan kun isa jalqabaati pirojektiin ijaarsaa kun gamoo torbaatama akka qabu yoo ta'u piyongiyaang walakkeessaa qabee hanga masaraa yaadannoo hoogganoota biyyattii duraanii jirutti bal'ata sirni kunis kabajaa ayyaana dhaloota hoogganaa biyyattii kiim sung kan waggaa dhibba tokkoof shanaffaa sanbata dhufu kabajamu sababeeffachuudhaan yoo ta'u ayyaana biyyattii isa ijoodha ayyaanni kun ennaa yuunaayitid isteets xayyaara waraanaa naannoo sanatti bobbaasaa jirtuuf loltoonni ameerikaaf kan kooriyaa kibbaa akkasumas meeshaalee gurguddaa waliin shaakala waraanaa guddichaa geggeessuuf qophaa'anitti pireezidaant doonaald tiraamp tuttuqqaa kooriyaa kaabaa kamiifuu kana booda biyyi isaanii obsa akka hin qabaanne ibsanii aangawoonniif bulchiinsi isaanii uggura dinagdee cimaa kaa'uuf tarsiimoo baafataa jiru jedhan. abbootiin alangaa jarmanii kanneen qorannaa geggeessan haleellaa boombii atoobisii garee kubbaa miilaa tokko irratti doortmaand keessa deemaa ture irratti hidhata qaba jechuudhaan nama to'annaa jala oolee jiru ilaalchisee ragaan hin argamne jedhan haa ta'u malee namni abdulbaseet jedhamuuf miseensa garee isis jechuun himannaan irratti dhiyaate akka qabamu ajaji hidhaa akka darbu ibsisaan baasan gaafatee jira abbootiin alangaa akka jedhanitti lammiin iraaq kun daangaa qaxxaamuree bara 2015 karaa turkii bahee xumura waggaa darbee jarmanii itti seenuun dura garee leellistootaa kudhan hoogganuudhaan nama ukkaamsanii butu seeraan ala deddeebisuuf ajjeechaa raawwataa ture jedhanii kan amanan ta'uu dubbatan. kan afgaanistaan keessa jiru gareen taalibaan marii biyyoota hedduu karaa ishaan afgaanistaan ilaalchisuun qopheessite adeemsisuun ajandaa siyaasaa waan qabuuf jecha hin deeggaruu jedhee jira gareen leeteseentotaa kun kana kan beeksise jiloonni afgaanistaan akkasumas biyyoota hollaa mooskoo keessatti geggeeffamuuf jirutti mariin sunis aangawoonni raashaa dhimma nageenya biyyattiif araara biyyoolessaa irratti ta'uu dubbatan mariin jimaata dhuftu geggeessamuuf jiru erga. baatii muddee qabee kan mooskoon qopheessite yoo ta'u tattaaffiin kunis taalibaan marii araaraa walitti bu'iinsa ittisuuf mootummaa afgaanistaan waliin geggeeffamu keessatti akka hirmaatu jajjabeessuuf jecha taalibaan garuu yaada raashaa fudhatama dhabsiisuudhaan walga'ii jimaataaf karoorfame qaama walga'ilee kana dura dhimma afgaanistaan irratti mari'atee bayii tokko malee hafeetii jedhee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuun.
Taa'umsa qasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Mata duree itti aantu dabarraa bakka bu'aan addaa waldaa Awurooppaa damee mirgi namaa Staavooris Lambiriidis torbaan dabre keessa miiliyota isaa waliin Itoophiyaa dhufeetiin ebil afurii haga ja'a muummee ministeera Itoophiyaa bakka buutota paartileetii fi dhaabbilee mootummaan ta'in wal dubbatanii maanhidhaa Finfinnee jiru Maayikil Awullee laale. Jari kunniin karooruun duruu qabuun tarsiimoo mirga namaatiif bulchiinsa irratti bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuuf dhufe. Karoorri ammaan tan imaltuuf dhufaniin kun kan waldaa kanaa fi Itoophiyaan waxabajjii bar kuma lamaaf kudhanii jaha bara dabre keessa jechuun waliin baafachuuf irratti walii galan. Akka gabaas waldaa Awurooppaatti waan irratti wal dubbatan keessaa olaantummaa seeraatii fi haala namaa Itoophiyaatti hidhamee keessi jiru mirga namaatii fi mirgi dinagdee kanamii misoom keessa qooda qabaatu ijoollee kaa'imaa jajjabeessuu fi mirgi ijoollee eeguu mirga godaantota Itoophiyaa jidduu gala bahaa keessa jiranii mirgi isaan qabaachuu malaniif waan hedduu irratti wal dubbatan akkana jedha bakka bu'aan kunin. Waldaan Awurooppaa bakka bu'aan waldaa Awurooppaa jechuun Itoophiyaa waliin waan qabnu cufaa iyyuu tarsiimoo irratti wal qarqaaruu danda'u keenya waliin qabaachuu feene yookaan ammoo waliin hojjechuu feene tana tolchuuf ammoo eegumsi mirga namaa irratti akka dansa waliin hojjechuutti waan cufu caalaa jedha. Tan malee akka bakka bu'aan waldaa Awurooppaa kun jedhutti Itoophiyaa keessatti mirgi namaa waan maan akka fakkaatu muummee ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dessaaleeny waliin ministeera dhimma federaalaa Kaasaa Takilee Birhaan waliin afyaa'ii mana murtii marii Itoophiyaa Abbaa Duulaa Gammadaa Koomishinii mirgi namaa Itoophiyaa bulchoota paartii mormituutii fi nam hedduun wal dubbatanii jedhu. Tan malee bakka bu'aan kun fuula dhaabii IOM damee Itoophiyaa keessa warra biyyi baqaati deebiitti qarqaaruu danda'u fi warra achitti qarqaarsa argatu keessa rakkoo isaan ergeettee fi waan hedduu wal dubbachuu isaanii dubbata. Tan malee bakka bu'aan kun waldaan Awurooppaa dameen mirgi namaa manidha maayikelaawwii jidduu qala qorannoo poolisiin nama wanjal hojjatu jedhaan itti qoratan laale bulchoota achiillee wal dubbachuu isaanii. Fulaa warra hojii biyyi nagaa dhowwu jedhan itti hidhan dhimma warra yaada dhimma warra yoo labsii muddamsuu baasan itti hidhanii fi akka isaan keessa jiranii fi waan hedduu irraa wal dubbannee jedha gabaasi kunin. tan malee warra manidhaa keessatti waan hamaamtuu irratti hojjetan jedhan fakkeenyaaf seer malee nama dhaanuu seer malee adabuu hojii hamaamtuu irratti hojjechuu fi waan hedduu manhidhaa keessatti ta'a jedhan irratti wal dubbatan. Mariin tunin gama hedduun hiriira guddaa bar kum lamaaf kudhanii shaniitii fi labsii bar kum lamaaf kudhanii jaha keessa labsii muddamsuu jechuun barsuun keessa baatellee haga guddaan wal dubbatan. Bulchootii Itoophiyaa akka gabaas waldaa Awurooppaa damee mirga namaatti haalii maniidha Itoophiyaa waan hedduun wayyaa'uu isaa isaanitti himuu isaanii mootummaan caasaa siyaasaa isaa wayyeessuu isaa qophii jiraachuun wayyeessuuf keessumattuu iyyuu qophiin jiraachuun dhaabbilee siyaasaa jajjabeessuu isaatii fi waan wayyaa jedhan hedduu bulchoota Itoophiyaa irraa dhaga'uu isaa dubbata bakka bu'aan waldaa Awurooppaa kunin. Dr. Nagarii Leencoo ministeera dhimmoota odeeffannoo mootummaati waan marii tanaa irratti tsiyoon kalee gaafatte akkana jedha.
እንግዲህ ያገኟቸውን ኃላፊዎች ምን እንደተነጋገሩ አጣርተን ብንነግራቸው ይሻላል። ምክንያቱም የዚህ የሰብአዊ መ ኤዱባ ዋን ቡልቾቲ መሪሱን ኬስ ጅራን ዱበታን ጋፈደ ቁልቁሌሴ ዮሲቲም ወይያ waan mirga namaa irratti wal dubbatanitti jira tan irratti ammoo odeeffannoo qajeeltu warra argachuu male akka biyyaatti waan hojjetanijji jira taatullee waan jaralleen walti nu fida kaanu qabnu jira qulqulleeffannee dhiyoositti deebiin wayyaa jedhu dooktar nagariin bakka buutoti waldaa awurooppaa tunin bakka buutota paartilee mormituu walilleen waan hedduu wal dubbatanii waan hedduu wal mari'achuu isaanillee dubbatan warra bakka buutota waldaa awurooppaa waliin wal bakka buutota waldaa awurooppaa wagaafatan keessa tokko obbo Wandimmuu Ibsaati abukaatoo dooktar Mararaati torbaan dabre keessa waan jari kun isaan gaafate jalanneetti.
Awurooppaa paarlamaa ibratti namni ta'e kan Itoophiyaa keessa jiru inni namni lammaffaadhamu sadaffaan abukaatoo doktor Mararaa hin barbaada jedhee na waamee na haasofsiisee ture waan lamaan sadiin tokko na gaafate tokkoffaadha doktor Mararaa shororkeessaan himatame moo shororkeessaa hojii hojjetanuun jedhanii himannaan isaa maali jennaan himannaan isaa shororkeessaa miti jedhee himannaa isaa ordinari kiriminaalidha dhiyaate tonjalii kun hojjilee kana dhiyaate. Kanaafuu amma maal na gaafate namichi mootummaa Itoophiyaa qondaaltota Itoophiyaa hunda isaatu torbaan tokko turee yoo gaafadhu shororkeessota wajjin wal qunnamtii qaba. Namoota shororkeessaan himataman dhaabbilee shororkeessaan himatan. Doktor Maraaraan himannaa isaa situ abukaattoodha jedhanii teroristii wajjin yookiin dammoo shororkeessota wajjin wal qunnamtii qabaanna. Ila himannaani keewwata yakkaa kana kana jedha. Himannaan abbaan alangaan kan mootummaan kun dhiyeesse shororkeessaan jedhu. Kanaafuu shororkeessaa wajjin wal qunnamtii qabu. Kitaaba shan barreesse Doktor Maraaraan. Kitaaba lama afaan Ingiliffaan, kitaaba lama afaan Amaariffaan, kitaaba tokko afaan Oromoffaan shananuu hoodhaa laala. Waa'ee nagaa, waa'ee nagaa, waa'ee nagaa qofa ibsa. Hin kenneef kitaaba shanan illeedha. Achirraa kaasee qaama isaatiin rakkoon adda addaa gabeema hin geenne naan jedhani. Qaama isaatiin rakkoo waliituu hin geenne jedheeni. Amma eessa jira Doktor Maraaraan naan jedhani akkalaayii jira jedheeni. Gamaan naan jedhe namichi. balbala mana hidhaadhaa bannee baasuu hin dandeenyu saniin achitti mootummaa Itoophiyaa wajjin kanarrattillee haala tokko goonee akka doktor Maraaraan mana hidhaatii gadhiifamu hin raawwannaa kan jedhanii kanarra jirra jechuudha.
Gamkaaniin ammoo gareen waldaa Awurooppaa damee mirga namaatu boqqoqbo'anii dhufan tunin waan Itoophiyaan gama misoomaatiin gama dinagdeetiin hojjette jajjabeesse bulchiinsi siyaasaa tolee jennaani waan hedduutti hagana caala wayyaa'uu danda'a jedhe hogama Itoophiyaatii deebii argan isanitti hin deebina tammaaf jenne gam kanaan jenne tanuma. tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromoota akka lakkoofsa waashingten diisiitti sa'aatii tokkoof daqiiqaa afurtamii sadiirra jirra isanii biyyi jirtan taa qophiiteen caqasuu jirtan illee galgal sa'aatii lamaaf daqiiqaa afurtamii sadiiti. Jalaltii waan guddoo dhaamatte nayyaadin jettee na seerattee jette immuu girmaa. Dhimmu gurmaan galateeffannaa taa'am caqasuuf jirtan turre raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti. Qophii fayyaa. Dhukkubitaaf diddiga yookaan ammoo koleeraan dhiyoota na Afrikaa gama gaafa keessaa waan hedduu miidhuutti jira. Dhukkub koleeraatii fi dhukkubii aduu gargar hin kutuun nam teessisu yookaan ammoo nam kaasu dhukkubi biraatiin garaagarummaan isaa maali? Tan irratti marii torbaan dabri jalqabne arra fixanna. Jalanneen Dr. Masfiin Ittaanaa Minisootaa dubbifte kutaan dhumaa kuno.
Yeroo baay'ee mootummoonni biyyooti tokko tokko dhukkubi sun koleeraadha jedhanii labsuun sodaatu. Kanaafiiti garaa kaasaa yookaan garaa baasaadha jedhanii falmu. Jara kana gidduutti jechuun koleeraadhaa fi warra garaa baasaa yookiin garaa kaasaa kan biraa gidduu adda addummaan jira maaliin adda ba'uu danda'a?
Egaa akkuma siree dubbatti garaa kaasaan yookaan garaa baasaan kun dhibee adda addaan dhufuu danda'a. kan hatattama nama qabu jira. Acute diarrheal disease kan jedhamu jira. Bishaan kan nama teessisu jechuudha. Akka koleeraa kan yeroo namaan kenninedha. Inni kaan yeroo baay'ee kan iddoo adda addaatti mul'atudha. Innis akkuma kana garaa nama kaasaa vaayirasii yookaan baakteeriyaa yookaan parasaayitiraan dhufuu danda'a. Inni kun gaatarii yeroo xiqqoo namaaf kennuu danda'a jechuudha. Koleeraan adda. Koleeraan balaadha jechuudha. Kanaaf dafanii beekanii dafanii mala yoo gochuu baatanii lubbuu nama dabarsuu danda'a jechuudha. Koleeraan dafanii akka gaariitti qophaa'uu barbaachisaa dafanii akka gaariitti uummata kana tajaajiluu barbaachisa jechuudha. Keessumaayyuu koleeraan lafatti mudate dafanii iddoo biraatti akka hin facaaneef jecha nama naannoo sana barsiisuu bishaan qulqulluu naannoon sun akka jiraatu gochuu akkasumas immoo mana fincaanii qulqullina qabu qabaachuu harka dhiqachuu barnoota barbaachisu kennuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee warri biyyoota adda addaa waa'ee koleeraa kan kan sodaatan daawwattoota naannoo sana dhaquu dhiisuu dinagdeen biyya sanaa yookaan naannoo sanaa miidhamuu danda'a kanarraa kan ta'e sodaachuu danda'u. Garuu immoo namni tokko garaa kaasaa qabaateef koleeraadha jechuun hin danda'amu.
Fakkeenyaaf amma gidduu kana kan ta'aa jiru Somaaliilaand keessatti rakkinni akkasii akka jirutu dubbatama. Kanaaf tarkaanfii fudhatame keessa lafitti Itoophiyaa wajjin wal daangessu waan jiruuf daangaa cufneerraa jedhu uummanni wal keessa deemuun kun carraa koleeraan kun babal'achuudhaaf waan gumaachuu qabaa.
Kuni koleeraa dafee babal'achuu danda'a waan ta'eef dafanii mala barbaachisu qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Naannoo sana wal jiraatan bulchitooti naannoo sanaa akka gaariitti irratti qophaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf Somaalee keessatti yoo jiraate salphaadhumatti Itoophiyaa keessa seenuu danda'a. nama miidhuu danda'a waan ta'eef waan barbaachisu hundumaa godhanii dhibee kana ittisuu barbaachisaadha.
Maatii tokko yoo fudhanne fakkeenyaaf haati tokko yookiin abbaan tokko waan kun gara maatii isaa akka hin dhufne gochuuf of eeggannoo godhan itu lafa naa keessanii.
Of eeggannoon akkuma dhibee kaanii ofirraa ittisuun barbaachisu akkuma kana qulqullina ofii eeggachuudha yeroo baay'ee mana fincaanii yeroo dhaqanii. achi yeroo eebi'an alkoolii dhiqachuu nyaata qulqulluu hojjetatanii nyaachuu akkasumas immoo bishaan qulqullina qabaate dhuguudha jechuudha kana kana eeggachuun barbaachisaadha nama garaa kaasaa jiru mana sana keessa yoo jiraate naannoo sana keessa yoo jiraate baay'ee dhukkubsate yoo du'e shakkuun barbaachisaadha jechuudha kanaaf nama kana bira yoo dhaqanii maatii kana bira yeroo dhaqanii of eeggannaa barbaachisu godhachuu barbaachisaadha kana keessa akkuma sila dubbadhe harka ofii dhiqachuu. jara kana wajjin yeroo wal qabanii waan isaan qaama keessaa dhangala'u kan akka bobbaa wajjin walitti yoo dhufanii harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha qulqullina ofii eeggachuu yoo tarii namni tasaa mana keessaa kufate yoo garaan kaasee laafee dhadhabe nama kana dafanii mana qorichaan ga'uun barbaachisaadha. Yommuu tarii mana qorichaan ga'uun barbaachisaa miti ta'e immoo malli tokko tokko jira manumatti kan godhanii kennaniif.
Fakkeenyaaf.
Fakkeenyaaf oral rehydration solution kan jedhamutu jira. Kun daakuu wayiiti daakuun kun egaa yeroo baay'ee karaa mana qorichaa argama. Haa ta'u immoo kan isa fakkaatu manatti hojjechuun hin danda'amu. Kun maalirraa hojjetama yoo jenne daakuun sun sukkaara of keessaa qaba. Sukkaara maankiyaa yookaan fallaana ja'a, ashaboo fallaana walakkaa fi bishaan qulqulluu ta'e kan danfifame liitiroo tokko liitirii tokko walitti naquudhaan bulbulanii yoo kennanii fi bishaan karaa garaa kaasaa qaama namaa keessaa ba'u sana iddoo buusuudhaaf baay'ee gargaara jechuudha. Yeroo kennaaf jechuudha. Yoo tasaa namni kun fudhachuu hin dandeenye dafanii mana qorichaatti geessu karaa dhiigaas bishaan kennuufiin barbaachisaadha.
Qabxiin biraa fakkeenyaaf bishaan qulqulleessuu jettan maatiin tokko ama baadiyyaa keessa jira taanaan bishaan lagaa argatu haa ta'u hara keessaa argatu attam godhe qulqulleessa.
Egaa baay'ee rakkisaadha keessumaa dhibeen koleeraas dhibeen daddarbaa kun yeroo baay'ee jireenya uummataa wajjin wal qabatee jira jechuudha. Bishaan qulqulluu argachuun barbaachisaadha. Bishaan fakkeenyaaf qindaa'ee kennamu quraabuu hambaa kan jedhan bishaan ujummoodhaan kan dhufu jira. Innis qullaa'ee calalamee kan dhufe yoo ta'eeti qulqulluudha jenna malee bishaan ujummoodhaan kan dhufu hundumtuu qulqulluudha jechuun nama rakkisa garuu lagaa dhugan irra hin wayya. Garuu namni baadiyyaa keessa jiraatu namni yeroo baay'ee bishaan ujummoodhaan kan dhufu kan hin arganne immoo tokkoffaa bishaan lagi sun akka inni qulqullina argatuu fi mana fincaanii irraa fageessanii qabaachuu bishaan sana biratti bobbaa deemuu dhiisuu haga danda'ametti kana kanaan ittisuu hin danda'ama. Inni lammataa bishaan sana immoo fuudhanii yeroo manatti galanii bishaan sana danfisanii yoo dhugan fakkeenyaaf waan hedduu achi keessatti baakteeriyaa kana ajjeese. dhibee silaatii bishaan sanarraa dhufu ittisuu hin danda'ama jechuudha. Bishaan danfisanii qabbaneessanii dhugu.
Kana keessatti fakkeenyaaf nyaanni tokko tokko kan ituu hin bisheessin dheedhii nyaataman jiru kuduraafaa keessaa inni kunoo waan gumaachuu qabaa?
Kunis gumaacha ni qabaa garuu rakkinni guddaan maalni midhaan sun yookaan nyaati dheedhiidhaan nyaatamu kun akkamitti qophaa'ee eessatti qophaa'ee faalameera moo hin faalamne kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee naannoon qulqullina hin qabne yoo jiraate kanarraati yeroo baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha. Bisheessanii nyaachuutu irra gaariidha. Haa ta'u immoo kuduraa fi fuduraa hundumaa bisheessuun nama rakkisa garuu qulqullina isaa eeggachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka kanatti yoo amma danda'ame qulqullina isaa eeggan yoo nyaatan isa gaarii.
Fakkeenyaaf dubartiin koleeraan qabee yookiin garaa baasaa yaasaan sababii adda addaa ta'e qabee midhaan isheen qopheessite nyaachuun daddabarsuu danda'a?
Midhaan sun yeroo qophaa'u akkamitti qophaa'edha ammas yoo bisheeffamee hojjetame ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu namni koleeraan qabe nyaata qopheessuu dhiisii fi lafaayyoo ol ka'uu hin danda'u. Garaa kaasaan sun baay'ee jabaa waan ta'eef battala waan namatti dhufu baay'ee nama dhabsiisa waan ta'eef waa godhamee hojjechuu hin danda'amu. Garuu immoo akkuma jette garaa kaasaa yookaan garaa yaasaan yeroo baay'ee nama mudachuu danda'a. Koleeraa kan hin taane parasaayitii irraa kan dhufu vaayirasii irraa kan dhufu jiraachuu danda'a. Egaa yeroo namni nyaata qopheessu harka isaa dhiqatee nyaata waan ittiin qopheessu sana dhiqee qulqullina isaa yoo eeggate dhibee nama biraatti dabarsuu xiqqeessuu danda'ama.
Rakkoon akka koleeraa fi garaa yaasaan adda addaa kun baatii roobaa keessa dhufuusaaf baatii caama jechuun roobni yeroo hin jirre dhufuusaa kanarratti waan adda addummaa uumu qaba.
Akka gaariitti gumaacha maaliif yoo jenne bokkaan yeroo roobu naannoo adda addaatiifi xurii adda addaa kana bobbaa iddoo adda addaatti ta'an kana guuree deema jechuudha. Bishaan sun immoo deemee deemee namni itti gargaaramuu danda'a, dhuguu danda'a, nyaata ittiin qopheeffachuu danda'a. Akka salphaatti iddoo baay'ee yeroo gabaabaa keessatti faca'ee nama miidhuu danda'a. Kanaaf yeroo roobaa rakkinni guddachuu mala. Yeroo gogaas immoo hin jiru jechuu miti. Bishaan hin jiru yoo ta'e akkuma kana namni dhiqachuu hin danda'u. Akka gaariitti bishaan qulqulluu argachuu hin danda'u. Innis rakkina mataasaa qaba jechuudha. Garuu waan fedheef yeroo roobaas yeroo caamus haga danda'ametti harka ofii dhiqachuu qulqullina ofii akka gaariitti eeggachuun barbaachisaadha.
Qabxiin naa feenan dubbadha jettu yoo jiraate.
Waa'ee dhukkuba daddarbaa kana laalchisee yeroo baay'ee ogeessoti fayyaa kuffataa hojii warri hojjetanii baay'ee hirmaannaa guddaa qabu. Akka gaariitti hubatanii dhibeen koleeraa yoggaa nama qabu dafanii riippoortii gochuudhaan dafanii tajaajiluudhaan lubbuu baraaruu danda'u. Dhaamsan kan biraa kan hin qabu nuti ogeessoti fayyaa Oromoo biyya adda addaa keessa jiraannu walitti gurmoofne akkamittiin uummata keenya barsiifnaa beekumsaa fi dandeettii qabnu akkamitti uummata keenya gargaara kan jedhu. yaada adda addaa waliin jiraa turre akkuma kanaan biyya ameerikaa magaalaa shikaagoo keessatti caamsaa kudha sadiif kudha afur walgahii guddaa tokko qopheessinee jirra achirratti egaa mala adda addaa dhahuudhaan uummata keenya akkamitti gargaarraa akkamitti gumaachinaa uummata utuu ofiin baratinnu barsiisa kan akkamittiin gargaara kan jedhu irratti hojjechuudhaaf deemna.
Dooktar Masfin Ittaanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomii jaallanne baay'ee ulfaadhaan jira biyya
Hayyalama jaalanne qopheessiniitiif hin galateeffannaa yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila hoornaat voa niiws daat kaamiin imeelii kennikaa isan ergaa teessan irratti nu erguu dandeettan ergaan isan nu ergitan akkuma durillee jecha baane waan nu hin beekne nu barsiifti waan nu deen ammoo nu qaabsifti kanaafuu nu barreessaa nu bilbila gama kaaniin ammoo afaan oromoo waat voa niiwsiin imeelii feesbuukii kennaati sun irralletti yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila jenna lamduwwa lam lamduwwa sadi sagal sagal afur lam. ekstenshin kudhanii sadii dameen gara afaan oromoo san dabarsituu jechuudha. Qophiyaam caqasuu jirtan tan meetirabaandii kudhanii sagalii digdamii tokkoo fi digdamii shan irratti nu caqasuu jirtanii yaada keessaan eegannaa gamkennaan tanuum jenna qophii afaan amaaraatti jalqabaa qophii boriitiin walagarra hoorn at voa news daat kaamiin imeeli kenna irra deebiin isinitti himnaa lamduwwa lam lamduwwa sadii sagal sagal afur lam ekstenshin kudhanii sadii gara afaan oromootti isaan dabarsitu jechuudha atos hin jennu qophii am caqasuu jirtan tan naayil saatiirraallee caqasuu dandeettan shaati halkan sa'atii shaniif warra akka akka sa'atii jaatti gamkennaan nagaa bulaa jenna.